I think eh, we can start. Today our reading shall come from Matthew chapter 3. But before we read uh, the scriptures today, uh, shall we sing in our local language hymn number 32 The blood was shed. The blood was shed. And that is no other man's blood, it's the blood of our Lord Jesus Christ. Singing about that blood was shed of our Lord Jesus Christ when he was hanging on the tree and uh, uh, our sin was upon him, and that's the reason he died for them. His love we cannot count and we cannot even understand. Even the day of his crucifixion, there was a heavy darkness. When he died, there was uh, uh, confusion of uh, the situation around his dying cross. Uh, when we recall the cross of the Savior, I hide my face, for I cannot behold him, and I feel so guilty. And the last line it says, eh, All my needs, all my wants, yes, it should be my wants, and all that I have, I desire, I just surrender everything that is in me to him who died and he paid his life for my sin. Mm. So it's a song in English, which uh, in, in, in our in our dialect, which we are singing, one of the powerful few selected songs which we got from different books. We are thankful that the Spirit guided us to come up with our own hymn book. And um, that was from that wisdom which he also uh, gave us. And I know that we are continuing, including some few ones. And uh, this is the second uh, edition. And I believe when the third edition will come out, will be more, uh, few more songs that will be included, including English ones, so that uh, day by day we perfect uh, the way we worship until all that we see in our singing and worship is Christ Mhm. and only Christ. Amen. Amen. Unakete mamazilo walusumbu yeyo owera mira owera mira mutu pantanda wakemo uyetambize ngoye mpandira izi Hey. Nifuna kuuza kumazofuna zile zanga zofuna zanga zanga zose mutima wanga zatema wanga wanga woni wose yezebere abaye yekade yezebo umarina detselo yelina bese yebazuma yeba abo paye iyeyo bakumare Iyo bagomare bainde wamina bagodere engayo ina lese yazupa bagofai iyo bagomari Amen. Uh, there is no better better joy than singing the whole song on earth, singing for Christ and His dying on the cross, His resurrection, His sufferings, and all that pertaining Christ alone. Whereby you don't sing anything but Christ alone. The whole song, the entire song, and uh, that is very joyful, and uh, that's that's that's that's great song that I've ever enjoyed singing in the, this book, whereby the only that appears the name of Christ. Amen. Brothers, it's now time we humbly allow the reader, Brother Austin, to read for us Matthew chapter 3, uh, verse 1 to verse 16, I think 17. It's talking about the baptism of our Lord Jesus Christ the, and the message John the Baptist preached to the Jews, Pharisees who came to be baptized in the river Jordan, and the voice that came from above when Christ was coming out of the water soon after his baptism. The reading comes from Matthew chapter 3, from verse 1.
Ivo waja akazza Yohane Mbatizi n'alayimirira mu kibuga kya Yudeya n'anena tembenukani mitima kuba okuuma okumwamba wayandikira pakuti uyu ndiye ananenayo Yesaya mneneri kuti mawu ofuula mu chipululu konzani khwalala la Ambuye wongolani njira zake ndipo Yohane yekhayo anali nacho chovala chace cha ubweya wa ngamira ndi lamba lachikopa m'chuuno mwace ndi chakudya chace chinali dzombe ndi uchi wa kuthengo pamenepo panamtulukira iye aku Yerusalemu ndi Yudeya lonse ndi dziko lonse loyandikana ndi Yordano nabatizidwa ndi iye mu mtsinjewo wa Yordano ali mkuulula machimo awo ndipo iye pakuona ambiri a afarisi ndi asaduki akudza ku ubatizo wake anati kwa iwo kobadwa anjoka inu ndani anaku- ndani anakulangizani kuthawa mkwiyo ulikudza onetsani inu zipatso zakuyenera kutembenuka mtima ndipo musamayesa kunena kwa inu nokha atate wathu tili naye abrahamu pakuti ndinena kwa inu kuti mwamiyala iyi mulungu akhoza kuutsira abrahamu ana Yesiteni. ndipo tsopano lino nkhwangwa yayikidwa pa mizu ya mitengo chifukwa chifukwa chake mtengo uliwonse wosabala zipatso zabwino udulidwa kuyesedwa pa moto kuyathidwa pa moto Verse 11. inetu sikubatizani inu ndi madzi kuloza kutembenuka mtima koma iye wakudza pambuyo panga ali wakundiposa mphamvu amene sindiyenera kunyamula nsapato zake iyeyu adzakubatizani inu ndi mzimu woyera ndi moto Petro. Chouluzira chake chili m'dzanja lake ndipo adzayeretsa padwale pake ndipo adzasonkhanitsa tirigu wake m'nkhokwe koma mankhusu adzatenthedwa moto wosazima pamenepo yesu anachokera ku galileya nadza ku yorodani wa ku Yo- wa- kwa yohane kudzabatizidwa ndi iye verse 14 koma yohane anati amkanize nanena ndiyenera ine kubatizidwa ndi inu ndipo inu mudza kwa ine kodi koma yesu anayankha nati kwa iye balola tsopano pakuti kuyenera ife kukwaniritsa chilungamo chonse motero pamenepo anamulola iye ndipo yesu pamene adabatizidwa pomwepo anatuluka m'madzi ndipo onani miyamba inatsegukira iye ndipo anapenya mzimu wa mulungu wakutsika ngati nkhunda nudza- nudza nutera pa iye ndipo onani mawu akuchokera kumwamba akuti uyu ndiye mwana wanga wokondedwa mwa iyeyu ndikondwera
Wow. Hmm. In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea and saying, Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. For this is he that was spoken of by the prophet Isaiah, saying, The voice of the one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his path straight. And the same John had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins, and his meat was locusts and wild honey. Then went out to him Jerusalem and all Judea and all the region round about Jordan, and were baptized of him in Jordan, confessing their sins. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees came to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who has warned you to flee from the wrath to come? Bring forth therefore fruits meet for repentance. Verse 9. And think not to say within yourselves, We have Abraham to our father. For I say unto you that God is able to is able of these stones to raise up children unto Abraham. And how also, and now also, the axe is laid unto the root of the trees. Therefore, every tree which brings not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire, whose fan is in his hand, and he will throughly purge his floor and gather his wheat into the garner. But he will burn up the chaff with unquenchable fire. Then cometh Jesus from Galilee to, Judea, to, Ju- to Jordan unto John to be baptized of him. But John forbade, forbade him, saying, I have need to be baptized of thee. And comest thou to me? And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it comes suffer, for thus it be- becomes us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. And lo, the heavens were opened unto him. And he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.
Mm.
Ah, Amen.
our Lord Jesus Christ, nobody is equal, not even one, because John says he was preaching to prepare his way and not John's way.
Mhm.
Let us, uh, before we hear the word of God, sing number 82, Rock of Ages, and that's our Lord Jesus Christ. Rock of Ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Let the water and blood from thy riven side which flowed. In your sheep, I you. Cleanse me from its silver flood. Not the labor of my hand can fulfill the Lord's demand. Could my zeal or raise that low? Could my zeal or raise low? Oh, for sin could not atone. Thou must save and thou alone. Nothing in my hand I bring. Simply to thy cross I cling. Make it come to thee for grace. Helpless look to thee for grace. For I to the fountain fly. Wash me, Savior, or I die. While I draw the breathing breath. When my eyes are locked in death, when I soar toward the known, see thee on thy judgment throne, rock of ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Let's pray. Heavenly Father and our Lord Jesus Christ, the rock of ages, my hiding place, my place of hiding to only whom I come naked for dress, to whom I come empty handed, to whom I come hopeless to find hope, to whom I come lifeless to find life. Christ, the one written in every line of the scriptures. So amazing to read and understand and see, O God, found in the book that was laying idle before our eyes and our hearts were opened for this faith. Until, Father, it was so good and it was so timely that you were so pleased to consider the one time dead people and gave them life at your own pleasure. Not because we wanted it or, or we had any strength in us to ask for it, but when you came into our graveyard, we were just like Lazarus, who were dead for many days, stinking. And even our friends and brothers and sisters declared us, we are rotten, we are finished, we are stinking. But yes, by the grace of God,
by the grace of only God who demonstrated it in the presence of everybody.
Mm.
You shouted, Come forth. And life, life just came to a dead man, such as we are, such as I am. And uh, we have no word, no speech, nothing. For indeed, salvation is grace, not anything that has ever been started or begun or harbored or effort from the one whom- from whom we have been saved. We are grateful, Father Lord, even this hour that you have made us the useless at one point people, Mm.
but you made us useful. The outcast, people without covenant, people without hope, people without any relation to the commonwealth of the word of God. But it pleased you, Father Lord, to include us in the plan of great salvation. And that, Father Lord, as we have read from these scriptures, the fan is in your hand. The fan to decide, to divide those who should be yours and those who should not be yours. To see those who are not yours being thrown into the fire as the chaff. Who am I, Father Lord? What I have com- contributed to become a wheat when the chaff is being taken and thrown into the fire. That's the grace of God. And we are thankful even in this hour as we are about to hear your word. You have a prepared servant, but you've given him the word. Now it's time you speak it to us and we obey. We obey everything that the Spirit of God speaks. May the Lord bless this hour and each one who is listening, whether online, Skype, even on the phone, wherever they are. Maybe for those who are listening in the radio, maybe in the car, wherever they are. May the word of God penetrate in the hearts of those sheep whom you came to save. To God be all the glory and honor and praise. For Jesus Christ we pray. Amen. Takulandira nakusapitala ambuya kudaliseni. nthawi ya mawu a mulungu ino titankhula na pomaliza let me introduce to the li- on the line brother ken and brother ken take over we want to hear the word of god god bless you
Thank you so very much, and I pray for the Lord's blessing. Let's take our Bibles and look together in Acts chapter 10, and my text is taken from verse 44 down to verse 48, and the title is The Spirit of God Poured Out. The Spirit of God Poured Out. Acts 10 44 to 48.
ate tiseguleni mabaibulo athu mukula machitidwe mutu teni dimaka 44 ulekeza 48 maka nkhani imene tikhali kuyambirana mutu wa uthenga wathu ndi kutsanulidwa kwa mzimu wa mulungu kutsanulidwa kwa mzimu wa mulungu
I'll read a verse and then you can read it in your dialect. But verse 44 says, While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word.
dimaka 44 kuti petro atichilamkulire mzimu woyera anagwa pa onse akumva mawuwo
And they of the circumcision, that is the Jews, which believed, were astonished, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also here's where I get the title was poured out the gift of the Holy Ghost.
dimaka 45 ndipo anadabwa okhulupirirawo akudulidwe lwa mphazi a yuda amenewo onse amene anadza ndi petro chifukwa pa mitundunso panathiridwa mphatso ya mzimu woyera
And verse 46 says, For they heard them speak with tongues and magnify God. Then answered Peter, Can any man forbid water that these should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we?
zipeta 46 pakuti anawamva iwo alikulankhula ndi malilime ndi kumkuza mulungu pamenepo petro anayankha kodi pali munthu akhoza kuletsa madzi kuti asabatizidwe awa amene alandira mzimu woyera ngatinso ife
And he commanded them, verse 48, to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they him to tarry certain days.
makapote 8 ndipo analamulira iwo abatizidwe m'dzina la yesu khristu pamenepo anamupempha iye atsose masiku
Now, there is much preaching today about the giving of the Holy Spirit.
leropo kuli zolankhula zambiri zimene tilankhula m'dziko lero makamaka pa nkhani ya kuperekedwa kwa mzimu woyera In fact, I would say there's probably more preaching on the Holy Spirit than there is on Jesus Christ in the world.
Ah, makamaka lerolo mwina mwake ndilankhula kwambiri za mzimu woyera makamaka muulaliki wa mbuye wathu yesu khristu wosiyana ndi nthawi ino mmene anthu amalankhulira nkhani ya mzimu woyera ukamabwera pa anthu
Now, I'm not saying that they're preaching the Holy Spirit, but they're fascinated by preaching on the Holy Spirit.
ine sindikulankhula za kulalikira za mzimu woyera ayi koma kuti mzimu woyera wakhazikika kuti alalikidwe
How often do we hear, for example, preaching on the baptism of the Spirit and how to have the baptism of the Spirit?
nthawi zinanso kunali kwafunikira kwambiri kuti kuphunzitsidwe mmene munthu ndi kankati kamene anthu amalankhula za kubatiza za kubatizidwa ndi mzimu woyera
How much do we hear preaching on what it is to be filled with the Spirit? Whole series series of messages on being filled with the Spirit.
komanso ndi kangati kamene takhala tikumva anthu akulankhula za kudzazidwa ndi mzimu woyera kapena kupanga chiphunzitso cha ubatizo wa mzimu woyera or walking in the Spirit, all the different characteristics of what it is to walk in the Spirit.
komanso taphunka ngati kamene taphunzira takumva anthu akuphunzitsa za mmene tingaendere ndi mzimu woyera olo njira zosiyanasiyana koma zokhulupirira mzimu woyera kuti tingaende naye bwanji mzimu woyera
But here's the question that we have to ask, and that is Is this obsession with the Spirit of God a sign that someone is actually led by the Spirit or has the Spirit of God in them?
koma funso limene tingafunse lakuti kodi anthu amene amatso kodi mzimu woyera ndi chizindikiro chimene chimaperekedwa kwa anthu kuti azidziwika kuti amayenda ndi mzimu woyera kapena mzimu woyera amakhala mkati mwa anthu
Now, the answer that I give you may be a shock to many, but the answer is no. Just because someone is obsessed with a study on the Holy Spirit or is actually preaching about the Holy Spirit, that does not mean that the Spirit of God is in them.
yankhotu limene likhoza kupatsani mwina likhoza kudabwitsani kwambiri chifukwa si limene mumayembekezera chimene tiyenera kudziwa onse amene akhoza kulalikira kuphunzitsa za mzimu woyera sizitanthauza kuti ali ndi mzimu woyera ayi ndithu kukamba nkhani ya mzimu woyera simene kuti iweyo uli ndi mzimu woyera sizikhala choncho Just as with the preaching we hear about Jesus Christ has to be weighed in light of the Word of God, so any preaching about the Spirit of God must also be weighed in light of this Word, because this Word is inspired by the Spirit of God. So don't you think that the Spirit would be the best to instruct us according to his word.
chimodzimodzinso nkhani yoti si anthu amene amalalikira za yesu khristu sitanthauza kuti yesu khristu ali ndiwo ayi koma yesu khristu kuti timudziwe timumudziwa mofanana ndi mulingo wa mawu a mulungu chimodzimodzinso nkhani sikuphunzitsa za mzimu woyera ayi koma kuti mzimu woyera amafanananso ndi mulingo wa mawu mawu a mulungu ndi nkhani ya mzimu woyera zimalumikizana ndithu ndi zogwirizana bwino chifukwa baibulo imati lemba lililonse mulungu adaliuzira ndipo limapindulitsa
In matters pertaining to eternal life, and we're talking about life and death matters, would I rather take a man's word for this or would I rather take the word of God as my witness?
makamaka tikamakamba nkhani ya moyo wosatha tikamakamba nkhani ya moyo wosatha ndiye kuti kukamba za imfa kuuka kwa akufa moyo umene ukakhale wamuyaya ndiye kuti china chimafa kuti pamene papa munthu anafunika azigwira ndi kugwiritsa ntchito mawu a anthu kapena mawu a mulungu kuti akagwira mawu a mulungu na amene akhoza kupatsa moyo wosatha
See, this is where many today are fooled. It's like watching a magic show. There's a magician up there, and by sleight of hand, he does some things, makes things disappear and come back, and he wows the people. And everybody's thinking, oh, wow, that's real. But the purpose of magic is delusion. And I dare say that there are many magicians preaching today on the Spirit of God.
koma tine ndikukonza kukuwuzani kuti onse amene muwaona lero ochita zonse zithayawa sasiyana konse ndi anthu amatsenga inu tapitani pamalo pamene mukapeza sing'anga munthu akupanga za matsenga azipanga chinthu kamene panalibe kaonekera kumachita zodabwitsa anthu akamaona zodabwitsa zija mati ah koma sing'anga uyu ngoona ndi kuti zinthu zinzenezeni bwanji zikuchitika zodabwitsa ndi mmene momonso mmene pano olalikira uthenga wabwino authenga wabwino a mzaka zino ndi amatsenga amati akamapanga zinthu inu mukamaona zikuchitika mumaona ngati kuti ndiye kuti amene aja akulalikira zoona ndi enieni ayi ndithu chimene ndiyenera kudziwa chiona kuti zodabwitsa zonse matsenga onse amene amachitika amathandizira anthu kuti asokere asazindikire mawu a mulungu
This is exactly the word that the Apostle Paul used in warning the Corinthians in 2 Corinthians chapter 4 and verse 2.
mawuya awali ndi amenenso mtumwi paulo adalankhula powachenjeza anthu akumpingo kwa korinto kuti azindikire ndi kuchenjera za zinthu izi monga ku 2 akorinto chapter 4 ndimeke ya 2 Paul here warns against those that walk in craftiness. He says he himself has renounced the hidden things of dishonesty. That's magic tricks concerning the word, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God.
kuti muone paulo amachenjeza mpingo kwa korinto ndimaka chiwiri imene akuti koma takaniza zobisika zamanyazi kulankhula za anthu amene amachita zozizwitsa m'dzina la mulungu amatsengatsenga kuti amenekera kukaniza zimene zichazo ndi zamanyazi kuthenga wabwino wosayendayenda mochenjerera kapena kuchita nawo mawu a mulungu konyenga koma ndi maonekedwe a choonadi tidzivomeretsa tokha ku chikumbumtima cha anthu onse pamaso pa mulungu
So we're warned against crafty preachers, deceitful. And they'll use the word, they'll use preaching on the Spirit of God to draw people's attention to themselves or to build up their own ministries or get them excited about gifts and spiritual gifts and languages and tongues and all sorts of emotional things that people in the flesh pursue. Those are crafty preachers.
akamati atumiki onyenga ndiye atumiki amene kulalikira kwawo machitidwe awo amakonda zodabwitsa zozizwa zikamachitika ndipo anthu amataka maona zozizwa zija akamaona anthu achakulankhulana ndi malilime akamaona anthu achakuchita zinthu mosiyanasiyana mdzina lakuti ndi mphatso za mzimu woyera akamalonga zimene jazo amadzimangira okha chikhulupiriro pa iwowo kuwachotsa anthu pa chikhulupiriro cha mulungu m'malo mwake zotsatira zake anthu aja amayambitsa mautumiki awo ndimati wonda azitumiki ali ambitsa utumiki wawo wawo anthu amene wawa chimene tiyenera kudziwa ndi azitumiki onyenga amene akuwachotsa anthu chidwi pa mulungu kuti akhale pa iwowo amawamanga pa iwowo anthu
Look at 2 Corinthians chapter 11 and beginning with verse 1. Paul's concern about false teachers who came behind him into the church of Corinth and was preaching false doctrine to them.
Kadenti oneni m'buku la 2 Korinto mutu 11 ndi malaka ya 1 uyu adalinso Paulo amene amachenjeza anthu za atumwi a- atumwi onyenga amene adabwera m'mbuyo mwake nalalikira uthenga wina wachilendo ziphunzitso zonama ndi zonyenga amachenjeza anthu za anthu amenewo
You notice in verse 1 of 2 Corinthians 11, he says, Would to God you could bear with me a little in my folly, and indeed bear with me.
mutiti muone ndimakeyo yambirirayo yakwana Korinto 2 Korinto 11 iyo akuti mwezi mwezi mutandilola pang'ono ndi chopusacho komanso mundilole
So here's one, the Apostle Paul, whose concern was for the Lord's people that he had redeemed and for the glory of Christ. He wasn't concerned for himself, but he says, Let me speak as some might consider foolishly, but there's a reason.
kuti mumuone paulo ulaliki wake wonse samafuna ulemu kuti upite kwa iyeyo koma amafuna ulemu wonse kuti apite upite kwa yesu khristu ndi chifukwa chake wauza anthu achawo amati bwezi mutandilola pang'ono cha chopusacho kuti aoneke wopusa iyeyo kuti ulemu usapite kwa iyeyo achenjere ndi wina amene adali yesu
Notice in verse 2 the true desire of every true servant of God. He said, I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ.
ngeno mutiti muone uthenga wake wa paulo mmene amabweretsera apa ndiwo uthenga woona weniweni verse 2 pakuti ndichita nsanje pa inu ndi nsanje ya mulungu pakuti ndinakupalitsani ubwenzi mwamuna mmodzi
His kuti hope, ndikalangize inu ngati namwali woyera mtima wa khristu
his whole purpose in preaching was to point them to Christ. He wasn't going about to try to establish any ministry for Paul. No, his concern was that they be the Lord's and that his preaching point them to the Lord Jesus Christ, much as a chaste virgin. In other words, one who has never been married to another is now married to Christ.
kuti muone uthenga wake wa paulo amawulozera kwa yesu khristu yekha samawuloza kwa iyeyo kuti akhazikitse utumiki wake umene ndi woti paulo ministry ayi iyeyo amawalo- amawauza anthu uthenga wa yesu khristu mutati muona amati ndidakupalitsani ubwenzi ndi yesu kunatana kuti amalankhula ndi munthu amene sadakwatiwe alibe banja ndiyeno akufunika atakhale ndi mwamuna ndi awauza kuti mwamuna wanu amene muti mukhale naye ndi yesu khristu
And we're going to see that with Peter. When he went to Cornelius, sent by God, it wasn't to expand his ministry of Peter's fulfilled in the spirit or spirit filled ministry. He wasn't promoting himself. We know that because when Cornelius bowed down to him, Peter raised him up and said, No, I'm a man like you are.
chimodzimodzi munamuona petro atapita kwa kenturiyo korneliyo uja sadapite ndi cholinga choti kuti akakhazikitsa utumiki wake kapena kukakuza utumiki wake kuti amwina zine kuti utumiki zinazo zitchedwe kuti holy ghost ministry kuti ndi utumiki wodzoza ndi mzimu woyera ayi kuti titsimikize ichi atangofika kwa korneliyo korneliyo adamugwadira ndipo iye adamuletsa kuti osandigwadira pakuti ine ndine munthu mzako monga iweyo
Peter did not go to Cornelius to teach him on how to be filled with the Spirit or how to have the baptism of the Spirit or how he too could have the pi- Spirit poured out on him. When the scriptures tell us there that we read that when he had preached this word, the Spirit was poured out. So, what was he preaching? Well, we saw it last time. He was preaching Christ and Him crucified. That was his message.
ndiye munene mumuone petro atapita kwa kornelio uyu sadakamuphunzitse za mzimu woyera kuti ayi ndikufuna ndikuphunzitsani ubatizo wa mzimu woyera kapena ndikuphunzitsani mmene mzimu woyera amabatizira munthu lero nkhani ya mzimu woyera ayi iye adali ndi uthenga wina umene amaulalikira ndiye uthenga wake udali wa mbuye wathu yesu khristu monga taphunzira kale kuti uthenga wake amalalikira za yesu wopachikidwa pa mtanda basi sadakambepo ngakhale pang'ono nkhani ya mzimu woyera ayi
There in Acts 10 44, when it said, While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. There's a connection between the preaching of Christ and the giving of his Spirit.
nchifukwa tikaona ndinakafote folo yamachitidwe mutu teniyo akuti pa- petro alichira nkhulire mzimu woyera anagwa pa onse akumva mawuwo kutanthauza kuti petro amalalikira za yesu koma pali mgwirizano ubale waukulu pakati pa kulalikira yesu ndi mzimu woyera kuperekedwa chifukwa cholalikira yesu
But there are these deceivers, these crafty magician preachers that go around and they want to stir people up by preaching about the Spirit or the giving of the Spirit and get people chasing an experience, and yet they hear nothing of Christ and Him crucified.
Zeno kuti muone azitumiki alelowa onyengawa amatsengawa amachita zodabwitsawa amawawuza anthu kuti phunzitsa za mzimu woyera ndi anthu amakhala kalikilika kuti ufuna ubatizidwe ndi mzimu woyera ufuna zedi mzimu woyera ujawo posamvako pang'ono nkhani yokhudza yesu khristu sadziwa kuti kulakalaka zakufuna za mzimu woyera amakhala kuti sakumva china chilichonse ndipo nkhani ya yesu sangayimve pang'ono pomwe anthu akuwaphunzitsa choncho atumiki onyenga a mzaka zino
I dare say that they hear nothing of Jesus Christ and Him crucified because you cannot preach someone you don't know.
ndikunena kuti anthu amenewo amakhautisa kumva za yesu khristu opachikidwa pa mtanda chifukwa palibe munthu amene akhoza kulalika za munthu kapena kulankhula za munthu amene sakumudziwa kulibe munthu amene akhoza kulankhula motero
Oh, they might preach a Jesus, but they don't preach the Lord Jesus Christ as revealed in the scripture because Christ is not in them.
anthu amatheka kulalikira za yesu wambali wopezeka paliponse yesu wophwekani ndi zophweka kwambiri koma kulalikira za ambuye wathu yesu khristu amene ndiye chipulumutso chenicheni sizophweka ayi chifukwa sadziwika ndi nzeru zathu ayi
I know that is quite an indictment on many preachers today that think themselves serving God. But even John wrote that many false prophets have gone out from among us.
Ah, palipo mdima waukulu umene udayikidwa kwa anthu azipembedzo olalikira uthenga pano amaganiza kuti akamalalikira uthenga ujawo kamba nkhani ya yesu ndikuti akulalikira mawu a mulungu zenizeni zimene akulalikira amaganiza choncho koma musayiwale yohana adalankhula kuti aneneri ambiri anatuluka pakati pathu nalalikira uthenga adatuluka anakhala pakati pathu nimalalikira uthenga pamenepo panafunika okhala osamala
And this is where Paul is encouraging these Corinthians to be discerning because not everyone coming preaching, and not everyone coming preaching in the name of Jesus, and not everyone coming preaching the Spirit or the gospel is necessarily a gospel preacher.
ndichiponya che paulo amachenjeza anthu aku akorinto kufuna kukawaonetsera kuti si onse amene mukawaone amene amagwiza ntchito baibulo nkumalalikira za yesu kaya kumalalikira za kuti chipulumutso koma kaya kumalalikira za mulungu kaya kumakambankhani za mulungu kumachita za mulungu kumalalikira si onse amene mukapeza amene kuti mukapeza akulalikira uthenga wabwino weniweni ali akuzotheka kulalikira nkhani imene yokuza yesu koma asakulalikira zenizeni za yesu
number of years ago when I was traveling, I actually had someone steal my wallet. And it was two men that met me in the street and started asking me directions. And while they were talking, they looked very personable. They looked like upright men. But while one was talking to me and distracting me, the other was reaching around in my pocket and pulling out my wallet.
ndimakumbuka ine mu nthawi yakale pamene ndimakonda zoyendayenda ndinakumana naye munthu wina adandibera adalanda wina adandibera waleti ika- kachikwama kanga kandalama atandibera nde akumandifunsa mafunso akammakambirana nawo mafunso ajawo amaonetsa nkhope mochenjera bwino kuti azioneka kuti ngolungama amaoneka ndithu abwino kwambiri ngati sadachita chinthu chilichonse apo atandibera ndalama zili ndiwo koma amayankhula ngati anthu oona mtima
point is they appeared to be upright in how they appeared and yet their motive was completely deception
maonekete pa- panjapa amaoneka mngati woona mtima abwinobwino koma mkati mwawo ali wodzala ndi mkwiyo oyipa anthu akuba ndi oyipitsitsa koma panjapa amaoneka abwino ndithu
the same applies to preachers just because they dress up nicely and just because they look personable just because they carry a bible just because they have you open the bible and turn to a certain portion does not mean that they are servants of Christ
chimodzimodzi anthu opemphera musadzaone popeza anthu awa avala bwino akuoneka auzimu baibulo anyamula kaya akuchita mchechi muja kutsekula baibulo kaya ndikumalalikira musadzaone kuti ndi anthu abwino kapena kuti anthu opulumutsidwa kapena kuti mawu a mulungu amadziwa ali ndithu musadzafunse zimenezozo ndi zotheka anthu kumachita zinthu zimenezozo asali a mulungu In this same chapter of 2 Corinthians 11, Paul speaks in verse 13 of false prophets, notice, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, verse 14, for Satan himself is transformed into an angel of light.
ndipale paulo pochenjeza mpaka akorinto mu 2 mutu 11 ndime ya 13 ndi 14 ikuti pakuti otere ali atumwi onyenga ochita ochenjerera odzionetsa ngati atumwi a khristu ndipo kulibe kudabwa pakuti satana yemwe adzionetsa ngati mngelo wakuunika
I have people that criticize me for being too critical of preachers. I get that all the time. It's not so much I'm critical of them, but of their message. And I will tell you, there are many preachers that look like they are serving the Lord, but when you hear the message, all of a sudden something doesn't resonate. It's like a, a musical instrument that's out of tune.
anthu ambiri azambiri amakonda kudana ndi chiphunzitso chimene ndimatumikira ine chifukwa chimaoneka kuti nchosa- nchovuta kuchimva namata inu ndinovuta kwambiri chiphunzitso chansi chimamveka nde amadana nane komatu ine mafuna kutsimikizireni kuti si onse amene amalalikira mawu a mulungu kugwiritsa ntchito baibulo kuti amalalikira zoona akunenekera kusamala anthu ali ngati zida zoyimbira zimene inuyo mukamadina zoyimba inuyo zijazo zinawo fulo nati zikozomveka loko patali kuti kukosa anthu akoza kuzimva chifukwa zidadinidwa nizotheka zimene zozo
The reason why I'm emphasizing this, and it's the Lord directed me to do so right now, is because so many will take a portion like we're studying here in Acts 10 or like we studied in Acts 2 and use it to preach on the baptism of the Spirit or the pouring out of the Spirit and the speaking in tongues when that's not the purpose. The purpose is always Christ and Him crucified.
chachikulu chimene ndikufuna ndichilankhule kuchibweretsa poyera chimene ndikufuna muchimvetsetse ndi ichi ine sindikufuna kuti inuyo mungokhala kuti kakasiya Chi- chifukwa mukumana nawo amene atakhoza kubwera kwa inu mukalalikira machitidwe chapter 10 amene talengayo verse aka 44 akaya wenu abwera ndikakulalikirani machitidwe chapter 2 koma mutu wake ndi phunziro limene akakuwuzeni kuti andifuna kulalikirani za ubatizo wa mzimu woyera kapena zolakula ndi malilime kapena za iyi adzabwera kumene pene mwinekera kudziwa cholinga simalilime si zimenezo ayi nkhani yayikulu ndi kulalikira yesu wopachitidwa pa mtanda amene ndiye mutu wa uthenga wabwino umene anthu anenekera kuwulalikira kapena kuwumva
Some of you have even mentioned to me that when we began through the book of Acts, we started in Acts 1, now we're in Acts 10. How long has it taken us? But how the Lord is opening up these portions of Scripture and causing you to see that it's all about the Lord Jesus Christ and not at all about the Spirit of God. It's about Christ.
ambiri ainu mwakhala mungulankulapo kuti "Ah, koma ife mmene tayamba kuphunzira kukula machitidwe kuyambira chapter 1 2 3 4 kapafika chapter 10 chenji chonse tikuchiona ali kuti tsopano chikukhuza za yesu khristu yekha sichikukhuza za mzimu woyera ayi angakhale mu nusu zokamba za mzimu woyera koma tayamba kuona maso athu akutseguka akutilozera kuti nkhaniyi imakhudza yesu yesu yesu yekha basi Yes, it's the inspired Word of God by the Spirit of God. But the Spirit does not draw attention to Himself.
ndi zoonadi lemba lililonse lidawuziridwa ndi mzimu woyera koma mzimu woyera salipa ngati chikatikati chodzilalikira yekha kuti anthu aphunzire za iyeyo ayi The Spirit always takes the things of Christ and reveals them unto His people. Christ is the object of the Spirit's light.
baibo limanena kuti mzimu woyera nthawi zonse amatenga zinthu kwa yesu ndi kuziululira kwa anthu ake a yesu pa chifukwa chocho nkhani ndi yesu khristu woonekera pa mzimu woyera
I remember when I was a little boy, my dad was out working and it was nighttime, and he asked me to hold the flashlight and to shine it on what he was working on.
come again to that point
when I was a little boy and Mm.
my dad was working on a project. It was nighttime and he asked me to take a flashlight and to shine it on what he was working on.
ndimakumbukira nthawi yake ndili wang'ono pamene amagwira ntchito usiku ndiye ine ndidabwera kumene kuja adandiuza kuti nditenge kuwala ndimuunikire ndiye adandifunsa kuti ndikangati kamene wandiunikira kumene umandiunikira ineyo So the purpose of the light, the flashlight that I had in my hand was to shine on what he was working on.
ndiye cholinga chakuunika kumene ndimaunika idali makamaka nkuyang'ana kuti ntchito imene abambo anga akugwira igwirike ndithu itheke nkhani sidali kuwala akwera But you know, as a little boy, I was fascinated with the light. So I would take the flashlight and actually turn it on myself and look at the light. And my dad would have to say to me, Son, shine the light over here.
Lero ine akugwira ntchito abambo angaja chimene chimachitika ndi masangalala kwambiri chifukwa ndimatenga tochiyanga jema walaija ndimaunika pantchito chaunika augwira ntchito katala augwira pasipena malenga mudziunika ine umona sonkhovera ngatambwana uziunika yapa pamene tikugwira ntchito chifukwa nkhani siunika ayi ife tikugwira ntchito igwirike basi
I dare say that's what preachers do. They take the light and they shine it on themselves. And they're looking at the light when that's not the purpose. The purpose is to shine it on the light of the Father's work in the Son and what He purposed to accomplish through His Son. That's where the Spirit shines the light.
mmene momwe ndi mmene anthu azaka zino akuchita amayang'ana kwambiri kuwala lumadziunika so iwo eni momwe ti kuwala kuja aunikire pa ntchito imene atate akuyigwira mwa mwana wake amene ndi yesu khristu
That's why Paul says here in 2 Corinthians 11 3, I fear, notice, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ.
ndipaka tikaona munthu wa korinto munthu 11 ndipaka yachitatu kuti koma ndiopa kuti pena monga njoka inanyenga eva ndi kuchenjerera kwake maganizo wanu angaipsidwe kusiyana nako kuona mtima ndi kuyera mtima zili kwa khristu
Now, when he says the simplicity that is in Christ, he doesn't mean that Christ is simple and easy to understand, but he's talking about the singularness. In other words, not having attention on anyone else but the Lord Jesus Christ.
pachizungu pali mawu oti simplicity mawu oti simplicity sikutanthauza kuti yesu ngokheka ayi kuti ngosavuta kumumvetsetsa kuti alisakosa kumumva ndi kumamudziwa ayi koma kulankhula za ungwiro wake uthunthu wake kuona mtima kwake ndi chilungamo chake chimodzi chokha chimene sichilunjika kuna kulikonse sichikopeka mtima ndi china chilichonse chilipo chokha ndiye chimene amatanthauza mawu oti simplicity pa chizungu See, that's how Satan beguiled Eve because Adam and Eve had everything they needed in that garden. And I dare say it wasn't some small garden, it, it expanded over many, many, many, many, many miles. But he took her eyes off of the tree of life, which is a picture of Christ, and got her to look at the tree of the knowledge of good and evil and to look at the fruit and to think that there was something more important in the fruit than there was in the tree of life. And therein she was beguiled, and so was Adam.
chifukwa chache apa akamanena kuti monga njoka inanyenga hava musayiwale munda umene hava amakhala ndi adamu unali munda waukulu kwambiri ambi zipatso zimene adapatsidwa zoti azidya zinali zambiri kuposa mtengo umene unachimwitsa anthu yawo chifukwa munda uja udali waukulu wodutsa mamiles makilomita zambirimbiri koma chimene chinachitika nchakuti satani yekezi adangogwiritsa ntchito mumalingaliro ndi kungomupotoza kuti asayang'ane kukula kwa munda ndi zakudya zambiri zimene zili munda koma akayang'ane chipatso chokhacho maonekedwe ake kuti akhale okoma mtima nati achidye iwowo ndiye kuti nkhati yayikulu adagwiritsa ntchito chidwi maganizo ake maso ake akhotere kumtengo umene uja ndicholinga choti anyengeke paichi adaona mtengo uja ofunika kwambiri kuposa mtengo umene udali chipatso cha moyo chifukwa kadali mtengo wina wadzutsa chipatso chabwino mtengo wamoyo wina wadzutsa chipatso cha odziwitsa zabwino ndi zoyipa koma maso awo adayang'ana mtengo uwu nkusiya mtengo uwu ndipo mtengo udaoneka ofunika kwambiri kuposa mtengo wa chipatso cha moyo chifukwa satana njekezi adangogwiritsa ntchito maso awo ndi maganizo kuti akopeke kumeneko
There's far too much preaching today about the gifts and not enough about the giver.
chimodzimodzi panopa uthenga umene watchuka umene anthu akuthamanga nawo kuwulalikira ndi nkhani za mphatso za mzimu woyera ndipo aliyense ofuna uziputsa kuti mphatso za mzimu woyera osenzitsuza mphatso za mzimu woyera pokha wayang'ana kwambiri za chopereka kuti anthu apereka apereka apereka uthenga umene ndiye wotchuka panopo kuti anthu azipereka basi
If someone shows up at my door with a gift, I want to know who gave it. You see, what's important is the giver and the why they would give such a gift to me.
ineyo munthu akapereka sindidziwanso kuti wapereka ndani chifukwa chofunika si chopereka chimene chaperekedwacho ayi wofunikira ndi amene waperekayo ndi cholinga chimene waperekera ndiye nkhani ikulu si kuyima pano ndi kulalikira za chopereka ayi ine uthenga ulibe kunenekera kusiyidwa chifukwa masomphenya asanafika ayang'ane pa chopereka akeya
There's far too much preaching today about the fruit and not the root. Christ said, Without me, ye can do nothing. But everybody's all excited about the fruit.
anthu ambiri amakonda kwambiri kulalikira za chipatso osati zo- kulalikira za muzu pamene chipatso sichingabale popanda muzu ye baibulo likuti yeyi ndi muzu ife sitingachitekera kalikonse popanda iyeyi ife timafuna chipatsocho kusiyana ndi muzu
Back before the Lord opened my eyes to Christ and truth, we studied about spiritual gifts. And there were books that we went through to try to figure out what was the spiritual gift that we had. And some said, well, they had the gift of prophecy, some had the gift of helping, some had the gift of ministry. Everybody was trying to figure out their gifts based on their personality. And we knew nothing of the Lord Jesus Christ.
limakumbuka kalekale maso anga asanatseguke uthenga wabwino weniweni sanaudziwe timakakamira kwambiri kuphunzira za mphatso za mzimu woyera ndipo chinthu chathu chidali pamene popo ndiye timayang'ana mabuku koti mabuku oti amene amakamba za mphatso za mzimu woyera ndiye tikafika pamene tika aliyense kuyamba kuyang'ana ndi aliyense amasankha pamene akufuna ayi ine mafuna mphatso ya uneneri ayi ine mawu anzeru ayi ya utumiki ndiye kumayang'ana imene kumachipemphera kuti kakamira kukhali mchimene chocho koma mosemosemo ndipo limaso akhadali asanatseguke lidalole silidziwa mamulungu ngakhale pang'ono angakhale ndi malakalata zimenezo pankhani sizidali zimenezo ya
There are many professing Christians today. They profess to be Christian, and yet they're nothing more than fruit inspectors. I call them fruit inspectors. They're always checking themselves or checking somebody else for the fruit of the Spirit. Do you have enough love? Do you have enough joy? Do you have enough peace? Do you have enough long suffering? Do you have enough gentleness? Do you have enough goodness? Do you have enough faith? Those are fruit inspectors. They're looking at the fruit when they know nothing of the root, which is Christ.
palipo anthu ambiri mu nthawi inoyo imene maso awo awuyang'anira kwambiri chipatso chimene chimabadidwa ku mtengo momoti chinthu chawo chiyang'ane pamuzi anthu amene wowo ine nikoza walankhula kuti anthu azipatso nthawi zonse amayang'anira kuti kuti zipatso za mzimu ya ndiziti amayang'ana mwa anthu kuti anthu akuoneka ndizipatso ayi mulibe mzimu wachikondi mulibe mphatso achikondi ee mulibe mphatso achimwemwe ee mulibe mphatso yakuleza mtima ayi ineyo simuoneka bwino mulibe mphatso yakuti sidabwere bwanu asi amangofuna mphatso zokha zokha akuti za mzimu woyera ndipo akulalikira anthu kwalimbikitsa kuti azifuna afuna mphatso m'mipingomo ndifuna kutsimikizira anthu onse amene akulimbikitsa anthu kuti aziyang'ana chipatso ngati chofunikira kwambiri ndi anthu amenewo amene adaphonyana ndi uthenga wabwino chifukwa adaphonya muzu umene umabalitsa chipatso adakafuna chipatso ukasowa muzu amene chipatso sichingabale popanda muzu
I know the Bible says, By grace ye are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. But now people begin to then pick up grace and look at grace and ask themselves, Well, do I have enough grace? Or they begin to look at faith, their eyes on faith. Now, do I have enough faith? they're fruit inspectors. They're they're they're inspecting uh, these graces within themselves and not looking to Christ through whom that grace is given and Christ who gives the faith.
monga mawu a mulungu amalankhula kwa aefeso kuti ife ndife opulumuka ndi chisomo chosachokera ku ntchito zathu ndife opulumuka mwa chisomo ndi chikhulupiriro chosachokera mu ntchito zathu kuti wina asadzitamandire koma anthu amtundu mmene amene amakonda zipatso yawawa amayang'ana kwambiri kuti eh, baibulo limati ndi opulumuka mwa chisomo ndiyeno ife timakonda chisomo amayang'ana chisomo ndi chisomo chicha amachibwera machika pa iwowo amati ife ndopulumuka mwa chisomo ndi amaona chisomocho kuti chili ndiwo akaona kuti ali ndizakuti ali ndizakuti ndekuti zili bwino tsopano chisomocho chili ndine angasingapeza izi ndili ndizizizi amadayi akamadayi ndipopulumutsidwa ndi chikhulupiriro ndi amayang'ana chikhulupiriro ndipeza ndapezeka ndizi ndachita izi ndachita andikuti ne ndine wokhulupirira tsopano chifukwa cha ndili ndi chikhulupiriro anthu onse awawa mawu a mulungu sawadziwa chifukwa chisomo chikhulupiriro chimabwera ndi yesu ndiye ukaphonya yesu ndikufuna chisomo ndekuti sichidzapezekanso paliponse
And I'll tell you, it's subtle. That's why 2 Corinthians 11 3, Paul fears lest, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, notice, so your mind should be corrupted. How does corruption start? It's just a little bit of leaven from the simplicity that is in Christ. It's subtle, but there's a difference.
ndipake paulo amalankhula kuma chitiro kwa 12 korinto 11 uja ndi maka 3 imene amati koma ndiopa kuti pena monga njoka inanyenga heva ndi kuchenjerera kwake Ine- ndangochenjera pang'ono basi kupeza uli munthu wanyengeka ali maganizo anu angayiphidwe kusiyana nako kuona mtima koyera mtima kuti ndi pang'onong'ono munthu umangosempha pang'ono ukangosempha pang'ono monga mmene amakhalira mawani aja alevenani ukangosempha pang'ono sumakumana nachonso choona ndi chichacho umakhala kuti wachiphonya sudzakumana simudzapezananso ayi ndi mmene momwe mmene anthu adasemphera choonadi cha mulungu
When most people today think of the devil, I don't know how he's portrayed in your culture, but over here in the United States, someone came up with a picture of the devil dressed in a red suit with horns and a long tail that looks like a pitchfork. And so when you see that, people say, ah, that's the devil.
vanthu wena panopa adachuluka nzeru mpaka adafika pomwe muoneka satana kuti tikhala chiphunziro cha satana ndi amamuonetsa satana amene amaonekera amamutenga kuti atavala uno atati ali ndi nyanga ali ndi zinyanga mmutu mwakemo ali mchinchira chachitali Kwa- ku- kwathu ku america adaphunzitsa anthu kuzolowera zimenezo moti ukangoone chithunzithunzi kuone chino chakabe cha nyanga chinchira chachitali uyu satana uyuyu ndipo zidalowa m'maganizo mwathu ndi mmene amaonekera satana koma kumeneko muphonyeso mwa mulungu satana samaoneka choncho ya
But that's not how Satan dressed up to deceive Eve and Adam. he deceived them through a very beautiful serpent. Now, you have to remember, this is before the fall. So, evidently, there was even communication between Adam and Eve and the animals. Such was the unity that was in God's creation at that time. The reason why snakes run today is because God has cursed them. That There's a fear between serpents and, and people. But before the fall, there was harmony and but subtlety. That's what Satan did. He took the beauty of what God had created to turn subtly Adam and Eve's eyes off of the tree of life, picture of Christ, onto knowledge, the tree of the knowledge, you see, of good and evil. Something subtle, but nonetheless deadly.
kuti muone satana saoneka choncho mmene ankama mlenelano satana tu ndi wooneka bwino amaoneka bwino mokhumbirika ndi mosililika momveka bwino mubwerere chithunzithunzi chimene akuti monga satana ana njoka ija idanyenga hava uchimo usanalowe mdziko lapansi munthu amalankhulana ndi nyama nyamanso zimalankhula kumalankhulana zidali ndipo sananyekezi idali njoka yochenjera idavala bwino idaoneka bwino mokopa mtima momveka bwino molumikizika mo- motukhoza malankhulana bwino muchichewa chomveka muchilankhulo chomveka bwino kuti hava uja akwanitse kukhulupirira ndiyena kuti maso ake adawapotoza kuti aone kukongola kwa chinthu ndi mawu amene adalankhula akukongoletsa chipatso chija anachotsa maso ahava ku mtengo wa moyo ndi kuwalozetsa maso awo ku chipatso chimene chidali chobweretsa imfa chobweretsa uchimo mdziko lapansi mmene momwe ndimene satana amaonekera ndimene adachitira kufikira na nthawi ya temberero ndi pamene mulungu adayika mantha pakati pa njoka ndi munthu adayika udani pakati pa munthu ndi njoka kuti zi- sizimagwirizana andi panopa njoka imayenda chafufumimba koma kale simayenda choncho padali ubale wabwino kulankhulana bwino koma imaoneka bwino sichidali chinthu choyipa monga mmene anthu amachionetsera pano chinthu choopsa chidhuzidhuzi chenicheni satana ngokongola amaoneka bwino ndipo amaoneka momvetsetseka bwino sungathe kumzindikira kuti uyo satana
Now, when Paul writes of his fear that their minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ, the problem was that there were preachers coming in behind him that were saying, yes, it's okay to preach Christ, but there's all these other experiences that you need to grow in. You can't just stay stuck on Christ. That's their preaching.
ndiye mmene momwe ndi mmene anthu pano amapotozera uthenga wabwino kuti anthu asokonezeke kuti anthu awa- awasokoneze anthu olalikira onyenga achinyengo sikuti amalalikira zina ayi amalalikira za yesu yemwe amene mumamlalikira ndi amanena kuti eh, ndi zoonadi tiyenekera kulalikira kwa yesu koma pali zinthu zina zimene ambuye adatiuza kuti ife tiyenekera kudutsamo tiyendemo ndiye mukayenda mu izi izi izi zimene zikupangitseni inuyo kukhala ndi yesu kwenikweni ndi anthu amalakalaka kuti ayende mu zimene zija zakuti cholinga choti akhale ndi yesu posadziwa kuti zimene zija zimene zimachotsa chidwi anthu pa yesu kudayika pa zimenezozo pa chifukwa chocho ndi atumiki onyenga amene akuchotsa anthu pa yesu kuwamanga pa zinthu zina
These would have been preachers that would have come in and said, Paul, he's an evangelist. So when he came in, that's that's why he preached the gospel, and you needed that to begin with. But now we're the doctors, we're the teachers, and now we're going to teach you and take you into depths you could never know by hearing Paul. They were pitting their message against Paul's.
alipo atumiki ena amene akhola amathokoza no eh zodadi paulo adali mlaliki nchifukwa amalalika uthenga wabwino motere koma panowo pano funa ndikuwuzeni mfuna muphunzire mukhale madokta mukhale mudziwe muzame ndi mawu a mulungu mufunika kuti akhala akuya zedi mu zinthu za uzimu mufuna muchite ziwene ndiyeno anthu chifukwa chofuna kukhala akuya ndi ozama zedi mu zinthu za uzimu zija amayamba kuzama mu zinthu zimene awauze ozamisa ajawo ndi cholinga choonetsa ku zinthu za mulungu kufika ku zinthu za iwowe chifukwa zimene zimamveka kuzama zimene zimachotsa anthu ku cholinga cha mulungu kuwapititsa ku zolinga za anthu
See, this would be like you all in your d- various places preaching the gospel. But now, if you really want to get some teaching, we're going to go to one of our Bible schools and we're going to bring in a professor. And now the professor is going to come and teach us some of the deep things of God. That's how they view it. It's subtle, but I will tell you it's poison.
Mm. chimodzimodzi inuyo amene mulalikira uthenga wabwino kumene muliliko ngati mutabwera anthu wena ophunzira bwino akukuza kuti okay mutumikira bwino kwambiri uthenga wabwino watatu koma ngati mufuna mukhala atumiki amphamvu inuyo munafunika mupite ku bible school mukaphunzire mukhale maprofesa mutenge madigiri yanu ndiye muzame muzinthu za ambuye ndiyeno pamene munthu pamene mukhale amene amphamvu mu zinthu za ambuye koma ine ndifuna ndikuwuzeni zimenezo ndi poison ndi zinthu zoopsa wina aliyense amene akulakalaka kuzama muzinthu za ambuye njira yamaphunziro amene yoyo wasemphana nawo uthenga wabwino waonongeka basi
You talk about a professor of theology. Paul cut his teeth on theology. He grew up at the feet of Gamaliel. And he told the Corinthians that when he came to them, it wasn't with excellency of speech or wisdom, but determined. He said, I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. He refused to preach anything else.
Yes. chimodzimodzi paulo pamene amalalikira uthenga wabwino musayiwale paulo uthenga wabwino sadavumbuluke koye nayenso adaphunzira ku bible school pansi pa gamaliyere adali nawo masamba ake ozama koma atazindikira uthenga wabwino uwu zonse zimene zimaoneka ngati ndi uthenga adazitaya ndikudalira mzimu wa ambuye nchifaka amalankhula pakolinda kuti ndidatsimikiza mtima kuti ndisadziwe ngakhale kapodzi kamwa inu kupatula khristu yekha pachifukwa chiuthenga wabwino unenikira kulalikira yesu yekha koma zonse zimene udaphunzitsidwa kana kusukuluka ndikuti kuti zimene zidzasiza yesu khristu zimawononga anthu chidwi chathu chisakhale pa zimenezo
I had a preacher write me one time that had heard a couple of messages that he'd been listening to, and here's what he said Do you ever get any deeper in your preaching than just preaching Christ?
lukumbuka anthu okani amene akhala kumva kothenga wangu amene akhala kulalikira koma akusati niyo simuzama kwambiri ndi ziphunzitso zanu mumangokamba za yesu yekha momuli muzizamitsa anthu ndatu samazamayi amangomva yesu yesu yesu basi I responded, I said, Well, what could be deeper than preaching Christ? In him are all the treasures of wisdom and knowledge. You don't preach Christ, you've got nothing.
ndine funso ndakufunsa kuti ndipali chani chimene sone ndikhoza kulalikira chozama koposa kulalikira yesu chifukwa yesumo ndiye muli nkuya chuma chobisika chonse zozama zonse zili mwa yesu khristu ndiye ngati ine tapanda kulalikira yesu ndikumalalikira zina zimene mdzina loti tofuna zindizame ndikutanthauza kuti sindalalikire kena kalikonse ndipo ndiye kuti chipulumutso sindikuchidziwa yesu sindikumudziwa
And he wrote back and said, No, I mean deeper things like the practical things of Christian life, like praying and giving and witnessing and walking the spirit filled life. And I answered to him, I said, You know, there are many people praying and giving and witnessing and walking supposedly the spirit spirit filled life that know nothing of Christ but they're walking according to what they've been taught. And I will tell you that if Christ is preached, you won't have to tell people how to give. They'll give with an open hand because the Spirit of Christ is in them. They'll testify, they'll seek Him. Those are the fruits of Christ and Him crucified. But I preach the source, the fountain, which is Christ. You can't get any deeper than that.
naye anthu aja anandifunza choncho ndi anayamba onera inu msimuzama bwanji mumwe muzilalikira za chopereka kupereka muzilalikira za pemphero muzilalikira zokachitira umboni kalalikira mauthenga anthu muzaphunzitsa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku mmene angakhalire moyo wachiyero mmene angakhalire moyo wodzazidwa ndi mzimu woyera zimene zitendee zozama zakuya ndi ndau zonayi anthu onse amene amapereka chifukwa adaphunzitsidwa ndi owalalikira anthu onse amene amachitira umboni chifukwa adaphunzitsidwa ndi owalalikira amapanga china chilichonse chimene adatha kuphunzitsidwa anthu amene ajaonere sadziwa yesu khristu ndi anthu amene akungoloweza kumachita zimene adaloweza chifukwa adaphunzitsidwa ndi wina wake koma nkhani yakuti ngati munthu atalalikidwa yesu yesuja akakhala mkati mwako kuvumbuluka iyeyo ndi amene amakuphunzitsa iweyo kupereka chifukwa iweyo umapereka monga mmene umamukondera yesuyo chifukwa yesuyo ndi amene amakuuza kaperekedwe pamene kupereka kochita kuphunzitsidwa ukuku nkovuta kumapweteka ukuku yesu akakhala mwa iweyo ndi amene amakuwuza kuti uchitire umboni lankhula mawu ndiyo malankhula za iyeyo umachita mosavuta koma onse amene alibe yesu amalankhula zochita kuphunzitsidwa pa chifukwa choti si za yesu koma ndi nkhani zophunzitsidwa ndi anthu ochenjera amene adaphunzira
The reason people tire of hearing of Christ is that they've never known him. The love of Christ is not in them. So let's beware Yes.
not to be deceived even by their pressures to get us to look anywhere else or preach anything else but Christ and him crucified.
palipo anthu panopa atopa numva za mulungu panopa amene kuti aine ndatopa nazo zinthu za mulungu kulipera kupumule nkhale pansi zinthu zamalakwisa onse amene adatopa amene akutopetsedwa za mulungu chifukwa kuti yesu weniweniyo sadamumve sadamupeze nde ana- ana- amapeza yesu wophunzitsidwa ndi anthu aja ndi yesu wa anthuyu amatopetsa ndiye kumenekera kupumula nthazi lokhale chete koma yesu akavumbuluka iyeyo ndi amene mphamvu zako amene akakuuze wewe mmene uchitire ndi uyuyu samatopetsayo koma wa wanthuyu amatopetsa ndipo anthu atopa atopetsedwa chifukwa pamene tophunzitsidwa yesu wophunzitsidwayo ndiwotopetsa
And this is really the point of Paul in writing to the Corinthians because they were less and less tolerant of Paul now, even though the Lord had used him to preach Christ to them. and more and more tolerant of these preachers coming through preaching other things.
ichitu chimene chidali kwa paulo pamene amalangula ndi anthu aku akorinto chifukwa anthu awo adali amawauza za uthenga wabwino weniweni uthenga wabwino umene mwaumvawu mugwiritsitse mukhale ku uthenga uwu koma anthu abwera amene azikulalikirani uthenga wotopetsa ndi amawauza kuti achenjere chifukwa uthenga wa wanthu umatopetsa ndiye mukuopa ndi kumva pamene mukakhala muthenga uwu sumatopetsa iya mudzaukuona kuti muzimveramverabe ndi anthu amene amamveramverabe uthenga uwu ndi anthu amene uthenga wabwino udavumbuluka koma amene uthenga wabwino sudavumbuluke amakonda uthenga wa wanthu koma umatopetsa amakhumudwa nawo chifukwa ndi uthenga wotopetsa wa wanthu
I know there's some say, well, you shouldn't be criticizing other preachers. Again, it's their message. That's what it is. That's where we have to be discerning. They might be very nice people, but the message, if it's not Christ and Him crucified, they're deceivers.
Mm. ine tu chinthu china chimene mwenekera kudziwa ine sindikufuna muziona anthu ena kuti ngonyenga anthu ngoyipa amene amapemphera mitungo ina ayi ndi anthu abwino ndithu choyipa chimakhala chiphunzitso chimene wakuphunzitsacho momwezo chiphunzitso chawocho chikakhala choyipa iwo chipe chimapangitsa kukhala wonyenga koma ukatula chiphunzitso chawo anthu onga bwino chifukwa ndi wanthu basi koma ziphunzitso zimene zidayipitsa wanthu kuti akhale woyipa koma chifukwa ichocho samalani chiphunzitsocho
That's why in verse 4, 1 Corinthians, or 2 Corinthians 11, Paul says, If he that cometh preacheth, notice, another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive, notice, another spirit, which ye have not received, and look at this, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him. In other words, he's saying that's what you're doing. When you allow these to come in and sit and listen to them, even though it's another God, it's another gospel, it's another spirit, why do you support them? Why do you bear with them? That's the question.
nchifukwa mukaona chapter 4 cha 12 uh, verse 4 ya 12 Korinto 11 akuti pakuti ngati iye wakudza alalikira yesu wina umene ife sitinalalikira kapena ngati mulandira mzimu wa mtundu wina umene simunalandira kapena uthenga wabwino wa mtundu wina umene simunaulandira mulolana naye bwino lomwe kulankhula kwina amafunsa funso kuti mumakwanitsa bwanji inuyo kumakhala pansi kumalandira uthenga wa yesu wina mumamva bwanji inuyo mukamalandira mzimu wina umene simunalandirepo yesu amene mukumumva mwina ameneyo simunalandire mumamva bwanji inuyo kufika koma ena akamakulalikirani uthenga wabwino wina inuyo kumakondwera nawo kuti inu mumamva bwanji chimene chimakhala mkati mwanu ndi chani kuti muzigwirizana ndi uthenga umene si wanu umene simunaulandira ndikuti pali chani ndinuyo
I have people all the time either writing me or talking to them. They ask me, they say, Well, have you heard this preacher or have you seen what he wrote here? And they're all excited about him. and I'll say to them, "Well, give give me the book, or tell me where I I can read about them, or let me go listen a little bit." And when I begin to listen, I realize that this man, although eloquent, although able to take the Bible and open it up and preach it, is not preaching Christ and Him crucified. He might mention Christ from time to time, but the whole purpose of the preaching is not Christ. I'm telling you, that's the subtlety of which Paul calls here another gospel. Another gospel.
Yes. pa anthu ambiri amene akhala kudabwa akabwera kwa ine amathogoletsa buku labwino limene apereka mtumiki wina wamphamvu akuti abusa tawerenga kodi buku ili eyi buku labwino kwambiri lolimbikitsa mtumiki uyu ndi mtumiki wamphamvu tawerenga kodi buku ili amene mudamvako zolalikira zawita mvera kodi zolalikira ndi maneno okay tabweretsa buku londiwerengera ndikangoliwerenga buku lija maneno ee uyu ngakhale wakalapangane za yesu koma siwolalikira wauthenga wabwino ayi ngakhale kuti mayina a yesu uyuyu komatu choti mudziwe ichichi wagwiritsa ntchito dzina la yesu kuti apatutse maganizo a anthu ku uthenga wabwino anthu aone ngati amenewo ndi mawu a mulungu chifukwa tiwadzula dzina loti yesu yesu yesu ngati kabuku kankabwino kothandizira opatu nsathu kuti asazindikire mulungu ngakhale kakamba za mulungu ndakuti mumpamva bwanji pamenepopo ndimawuza choncho
The Lord even warned his disciples to be, he said, take heed how you hear. Take heed how you hear.
chimodzimodzi ambuye yesu khristu adachenjeza ophunzira wake adati samalitsani ndi zimene mumamva uchenjere kwambiri zimene zimalowa mkhutu mwanu kumazimva
In 1 John chapter 4 and verses 1 and 2, here's what I would answer to anybody who says, well, you shouldn't be criticizing other preachers. Read 1 John 4 and verse 1. It says, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. That's many in contrast to the few. There aren't many that the Lord has raised up. He himself said that, that the laborers are few. He's purposed it that way. But many false prophets are gone out into the world. Be careful of the many, of the crowds, of the popular ones that people follow. Be be careful.
ndi chifukwa chache ine ndimafuna kukuwuzeni kuti angakhale anthu anena kuti ayi musamangomanena atumiki kuti ngoyipa ngochimwa ayi sibwino choncho yani nde yankho lone kuti anthu sioyipa paokha ayi koma chiphunzitso chimene amali- a- amalalikira zinthu chipeti pakakutsewa kukhala oyipa chatiye tioneni 1 yohane chapter 4 ndi ndime 1 yohane imene kudali chenjezo lokhazikika amene kuti okondedwa musamakhulupirira mzimu uliwonse koma yesani mizimu ngati ichokera mwa mulungu popeza aneneri onyenga ambiri anatuluka kulowa mdziko lapansi mmene akuonetsera pakuti akamati aneneri onyenga ambiri anatuluka kulowa mdziko lapansi kutanthauza kuti ndi ochepa amene alipo okhudza nkhani ya mulungu koma ada- ambiri ndi amene adatuluka adalowa mdziko lapansi kutanthauza kuti kumene kuli ambiri kumene kuli koopsa koposa kumene kuli ochepa chipaka amati munda wanga antchito ngochepa antchito anga ngochepa akamati ngochepa ndikuti chidwi cho cha mulungu chikochepaku kwambiriku musamalenako chochonso inunso chenjerani ndi chigulu cha wanthu chochita zinthu za mulungu
But look at how clearly, because you might ask, well, how can you discern? Look at verse 2, 1 John 4 2. The, the key's right here. Ev- Hereby know ye the Spirit of God. See, that's what we're talking about the outpouring of the Spirit. How do we know that that was a true work of God in Cornelius and his family? Well, it says, every spirit, notice, that confesseth Jesus Christ is come in the flesh is of God. In other words, it's talking about the preachers. Test every spirit. If that man's message is solely, because that's what it is to confess, to say nothing but, to know nothing but Jesus Christ and Him crucified, that is the Spirit of God.
ndiye yankho lili mu mvesi yake yachiwiriyo ya 1 yohane chapter 4 mmene akuti mmenemo muzindikira mzimu wa mulungu chifukwa kuti amatiti yese takuti timazindikira mzimu timauzindikira motani mzimu uliwonse umene ukuvomereza kuti yesu khristu adadza mthupi kuchokera mwa mulungu kutanthauza kuti nkhani kuti muone kuti anthu ongonyenga muyang'ane mtundu wauthenga umene wolalikirawo akulalikira U- uthenga wina uliwonse umene sukumuonetsa yesu ngati thunthu amene adadza mthupi ndi kufa ndiko kuonetsa anthu kumuonetsa kuonetsa anthu ochimwa kuwalozera kwa yesu khristu umenewo si uthenga weniweni uthenga weniweni umakamba za yesu umalosera anthu kwa yesu kuti yesu ndiye chipulumutso adadza mthupi nafera wanthu umenewo ndiye uthenga woona pa chifukwa ichi yesani mauthenga
Now, come back here to Acts 10 44, because we're going to have to come back to this next time. But the subject is the Spirit of God poured out. And what I want you to see, this whole, the reason for me showing you these other scriptures is to show you the connection between the work of the Spirit and the message, the revelation of Christ and Him crucified. That's the only way that the Spirit ever works. It's through the person and work of the Lord Jesus Christ, period.
Tate mtibwerereni ku buku lathu la machitidwe mututeni ndi maka 44 ta koma chimene ndimafuna timayang'anira ma vesi onsewa machapitala angapo amene mabuku angapo amene tawerengawo ndimafuna ndikubweretseni poyera kuti muone kuti pali kugwirizana kotani pakati pa ma- pakati pa uthenga wa yesu ndi mmene mzimu umatsikira chifukwa cha uthenga wa yesu ndipo mukamabwera kuti akuonetsa poyera kuti chiwa chikulu chimene chimafunika chichitike ndi uthenga wa yesu ndi uthengawo mzimu woyera amagwirizana nawo uthenga kuwutsatira
You see, in verse 44 of Acts 10, here's the subtlety because people will miss completely the first part of the verse, and yet every word is inspired, where it says, While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word.
ndichifukwa kuti timuone vesi ndiopatsa chidwi kwambiri chifukwa ikuti petro ali chilankhulire mawu pamene petro amalalikira uthenga anthu ajawo uthenga uja uda wakhudza uda wauzira uda wasintha uda wakonza uthenga uja ndizotsatira za anthu okonzedwa ndi uthengawo mzimu woyera anagwa pa onse akumva mawu choncho mawuwo ndi amene adakoka mzimu woyera kutinso agwe pa anthu amene anamva mawu
I will tell you, just like on the day of Pentecost, Peter's message wasn't on how to speak in tongues. Here, his message wasn't on how to receive the Holy Ghost. His message, if you go back and look at the message we saw last time from verse 37, well, starting at verse 36, all the way to verse 43, is how Christ is God's peace and how he is the anointed one and how his work accomplished salvation for his chosen ones. And while he yet spake these words, the Spirit, God caused the Spirit to fall on them. That's the sign of God's approval of this message.
chifukwa chache tikamamuona petro pamene amaulalikira uthenga uwu sikadabwere kumene kuja ndikafika kuti tiphunzitse chiphunzitso cha mzimu woyera mmene anthu akhoza kulandira mzimu woyera kapena sakulankhula ndi malilime ayi chifukwa zimene sizinali cholinga cha uthenga mutati muyambire mubwerere musimu muyambire ndi maka 36 kutsika musimu mukhoza ukapeza kuti petro amalalikira uthenga wa yesu ndi uthenga wa yesuwo umene udali mphamvu yotsitsa mzimu woyera kuti akhwe pa wanthu chifukwa vesi yapa 44 imene kuti akadali chilankhulire akadalankhula nkhani ya yesuyo mzimu woyera adagwa pano zidali zotsatira za uthenga wabwino wa yesu umene umalalikidwa pa anthu amene amamva uthenga The sum of Peter's preaching was there in verse 43 to him give all the prophets witness. Every part of Scripture testifies of this Jesus of Nazareth.
mutati muone ku nthawi imene mzimu woyera amayandikira kugwa pa iwowo nkuti petro akulankhula ndi maka 43 imene amalankhula kuti ameneyu aneneri onse amchinogoli kuti onse akumkhulupirira iye adzalandira chikhulupiriro cha machimo chikhulupiriro cha machimo awo mwa dzina lake atangolankhula mauya pamene zimwe amvezoti watsika
When it says that through his name, whosoever, it's not talking about just anybody, but it's talking about whether Jew or Gentile. Peter's preaching here to a Gentile, and yet he's saying to him, the same Savior that came to save his Jewish people also came to save his Gentile people.
kuti muone pamene amenera kuti kuti onse akukhulupirira suti amatanthauza gulu lonse la anthu okhala pa dziko lapansi ayi chifukwa nthawi iyi nkuti pa dziko lapansi pali mitundu iwiri pali amitundu ndiye pali ayuda ndiye petro nkuti wachoka kwa ayuda awulalikira kwa amitundu ndiye kuti nkhani iyi amalankhula ndi amitundu ndiye kuti amatanthauza kuti onse amene ali mwa amitundu amene ndi nkhosa akakhulupirira uthenga umenewo machimo awo amakhululukidwa
that whosoever, Jew or Gentile, believeth in him, and where does faith come? But from the Spirit, shall receive remission of sins. They receive it by faith through the revelation of Christ because their sins have already been remitted through the blood of the Lord Jesus Christ. He's going to have every one for whom he paid the debt.
mawu amenewo amati kuti onse kutanthauza kuti amitundu ndi ayuda akakhulupirira uthenga wabwino amachita kulandira ndi mphatso adzalandira chani chikhululukiro cha machimo awo kutanthauza kuti chikhululukiro cha machimo awo chimapita kwa anthu okhawo amene khristu mwazi wake udakhetsedwa kale kukhetsedwera iwowo kuti amenewowo akamva uthenga wabwino machimo awo chifukwa adakhululukidwa kale ndi kuchotsedwa kale pa mtanda amene wowo ndi amene machimo awo adakhulupirira ndi amene amazungikira uthenga uwu amalandira chikhulupiriro chikhulupiriro chimabwera kwa anthu okhawo amene khristu adawaphera kale machimo awo adachotsa kale pa mtanda pace But oh, how many there are that will set aside the word, which is Christ, and attempt to preach on the Holy Ghost as if somehow they have some power to direct where he works and in whom he works. That's not in us. The, the power of the Holy Ghost affirming who is the Lord's and who isn't comes through the preaching of Christ and him crucified. You stay with that message and God's true people, He will grant His Spirit to know Him in truth. The rest, you don't want to worry about anyway. They're going to go their way.
kusola kuti ndangati amene panopa asiya uthenga wabwino kufulatira ndi kuyang'ana ziphunzitso za mzimu woyera mphatso za mzimu woyera ngati zokamba mzimu woyera ndangati andimudziwe kuti ngati kuli gulu kumene koko mchifukwa kuti masowa awo ngosatsekuka anthu amene wowo koma inuyo ngati masowa ano atsekuka munenekera kukakamira uthenga umene umalankhula za mawu a mulungu amene ali nayo mphamvu yotsitsa mzimu woyera kuti afike kwa inu afikirize kukulalikirani uthenga wa yesu wopachikidwa pa mtanda pamenepo mudza- mudzamuzindika uthenga wabwino
We'll have to leave it there for this week. Lord willing, we'll come back to this next week. And I pray for the Lord's blessing that He give us discernment to hear nothing, to see nothing, to know nothing but Christ and Him crucified.
kwa lero tilekelani pomwepo mpaka na nthawi ya mtsogolo komano mulungu atithandize kuti tisaonenso kenaka likonse tisadziwe china chilichonse tisapange china chilichonse koposa kudziwa yesu khristu yekha kukhala ndi yesu khristu yekha wovumbuluka kwa ife basi
Glory to God. Nyimbo number 81. We close by singing number 81. Pass me not, O gracious Savior. Pass me not, O gracious Savior. Hear my humble cry. While on others thou art calling, oh, do not pass me by. Savior, Savior, oh, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Let me at the throne of mercy, oh, find a sweet relief in the empty control. Oh, show my heart is. Savior, Savior, hear my humble cry. Fire on my soul. Do not pass me by. Christ, only in thy name. I will sing thy praise. Heal my wounded, broken spirit. Save me by thy grace. Save me, save me, hear my humble cry. While I of glory do not pass me by. That we hope of my comfort, more than life to be. Oh, my forget beside me. Oh, in every Savior, Savior, hear my humble cry. Hear my humble cry. Why would I myself and call Holy do not pass me. Amen. Come to the end of today's service, and uh, every time after the meal is over, that's when you know what kind of food you have had that particular day.
Mm.
But before we come to the table right this time, I don't know what we are going to eat this evening. Uh, it's all in the mind of the cooker himself, the cook himself, and uh, the same. God knew what kind of stuff He had prepared for us for today, and this is the greatest message indeed about uh, uh, people going around the world in many places, preaching, emphasizing on certain point, certain simple doctrine, and leaving out the root, Mm.
which is Christ, Amen.
Him alone. And, uh, we are thankful because every message come to give us uh, a warning, an encouragement, and an comfort for that particular time.
Amen.
We are thankful. Brother Ken, let me ask you to close with a word of prayer, and I know the time is running out. Our brothers are waiting for you in French.
Let's look to the Lord. Gracious Father, I thank you for your mercy and grace. Pray for your blessing on the word we've heard. May your spirit direct our hearts to your Son, the Lord Jesus Christ, and to his finished work there at Calvary. There's no forgiveness of sin in anything we do, but forgiveness of sin accomplished in everything Christ did, and it's finished. And so may our eyes be upon him and him alone. So I commend these dear brethren to you as they prepare to preach your gospel tomorrow to those that you bring. And Lord, we know that you will bring your sheep to hear where the gospel is preached. And so we're thankful that it's not up to us even to go find the sheep, but you tell us simply to declare Christ. And he, when he's lifted up, will draw each one to himself. So we pray that that work begin in us first to ever draw our hearts to your Son and in others, wherever they're found, that your name be honored, glorified, and blessed. I give you all the praise, honor, and glory in our dear Savior's name. Amen.
Amen.